iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti mwese ikaze kuri radiyo yanjye yewe uko numva byagenda ni uko uriya muntu bamufungura bakamushakira n'impuzamarira none se kuba baramwishe umuntu bakanamufunga urabona ari cyo bimaze turi abantu nyine bo mu cyaro nicyo gituma baturenganya tugahera hasi ntumenye aho ubariza ikibazo cyawe abo ni bamwe mu baturage b'inyamasheke bavuga uko babona bimwe mu bibazo byabo mu cyaro iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye amande ashobora gucibwa abatazatanga amafaranga y'ubwiteganyirize mu kwivuza mu rwanda n'iyerekeye abakekwaho kurwanya ubutegetsi mu burundi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mbere yaho ariko alphonse ndayikengurukiye hagiye kubanza ababwire hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse waramutse neza
mwaramutse neza ejene mwaramutse mwese muri ko murakurikira ano makuru reka tuyahenderere muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yariyemeje gukorana na minisitiri wa mbere wa canada aherutse gutorwa justin trudeau mu gihe yariko aramukeza ku telefone ku nsinzi y'umugambwe wiwe icyo gihe baranonsa akanya ko kuvugana ko bazokorana mu bijanye n'ihindagurika ry'ibirere hamwe no guteza imbere ubudandaji ibindi bavuganye na justin trudeau nivyerekeye amasezerano aherutse kuba hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu byo mu karere kiba hari pacifique n'ingene boshira mu ngiro ayo masezerano barumvikanye kandi ko bazokorera hamwe kugira ngo basenyere ku mugozi umwe mu nama izobera i paris mu bufaransa mu kwezi kw'icumi na kabiri ku kibazo c'amasezerano mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe justin trido rero niwe agiye kuba minisitiri wa mbere wa canada kuko umugambwe wiwe watsinze wari ku butegetsi rukomba amazi ku bashinga amateka ijana na mirongo umunani na bane kuri mirongo icenda n'icenda ku ntebe amajana atatu na mirongo itatu n'umunani zigize inama nshinga amateka ibihumbi n'ibihumbi vy'impunzi zarinjiye muri slovenia guhera ku munsi wa gatandatu zivuye muri croasi bica bituma ico gihugu gihangana n'ikibazo c'impunzi ku mupaka waco mu bumanuko abategetsi bavuze ko izishika ibihumbi bine zirimwo inzoya za n'abana bakiri bato zashitse muri Slovenia ku munsi wa kabiri biyongera ku bandi ibihumbi umunani bashitse ku munsi wa mbere president wa Slovenia Borut Pehor yavuze ko agiye kongereza igitigiri c'abapolisi boja gukorera ku mupaka wa Croatia kandi ko yiteguye kurekura igisoda kugira ngo kije gufasha igipolisi mu bikorwa byo gufasha gutunganya umurindi w'impunzi zinjira ari nyinshi minisitiri w'intwaro yo hagati we yavuze ko igisoda kitazoba gifise ububasha bw'igipolisi kandi ko kizokoreshwa n'abapolisi bazoba basanzwe bakorera muri ako karere leta zunze ubumwe za amerika ziriko ziragerageza gusukamwo mabisi mu mishamirano iri hagati ya israeli na palestina aho abantu bashika mirongo itanu bamaze gupfa muri izi ndwi zibiri gusa ivyo vyatumye umunyabanga wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire john kerry afata urugendo rwamujanye mu bihugu by'abarabu no mu bihugu vya buraya muri urwo rugendo john kerry yatanguye ku munsi wa gatatu azoronka akaryo ko guhanahana ivyumviro ku bibazo by'umutekano n'abategetsi b'ibihugu basanzwe bafashanya bavuganye kandi n'ingene umurwi w'itarabwoba islamic states ubangamiye ibihugu hamwe rero n'umudugararo urangwa mu gihugu ca siriya no mu gihugu ca ukraine abandi bazohura ni bagenzi bo mu bihugu vya arabie saudite muri Turkiya mu Rusiya no muri Yordania abazobonana kandi na ministre wa, eh, wa azobonana kandi na ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu hamwe na president wa Palestina Mahmoud Abbas igisirikare cha Iraq caragaruje umuheto igisagara ca Beiji kiri mu manuko bwa Baghdad umugwa mukuru w'ico gihugu ico gisagara ni ingirakamaro cane guko cimbura kandi kikanahingura n'ibitoro cahora rero mu minwe y'abarwanyi b'aba Islamic States ingabo za Iraq vyazifashe umwaka kugira ngo zikibohoze General Yahya Rasul arongoye izo ngabo nta vyinshi yashatse gushikiriza ku bijanye n'iyo ngwano ariko Major Mike Filanoski umwe mu bavugira igisoda ca Amerika yamesheje ku munsi wa kabiri ko abasoda ibihumbi cumi na bitanu b'abanyayiraki bafise mu minwe ico gisagara kwicari gisigaye kwari ugukubitira mu bisaka vya nyuma aba Islamic States bo babinyegejemwo muri ako karere amasezerano twokwita nk'umwumvikano w'ingene indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya ziriko zirakorera mu kirere ca Syria yagize- yaciye aja mu ngiro ku munsi wa kabiri nyene agiheza gushirwa ko ibikumu Peter Cook avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyashatse kubwira abamenyesha makuru ikirere izo ndege zoba ziriko zirakorerako kugira ngo ntizigongane uko kingana icyo yashikirije ni uko mwumvikano ukora ku bwoko bwose bw'indege z'ingwano harimo na zimwe zitagira abadereva bita amadrone yongeye ko kandi ko mu uwo mwumvikano ukora ku gihugu ca siriya gusa ariko ata kindi gihugu na kimwe uwo mwumvikano uzokoramwo perezida w'ubushinwa Xi Jinping ari mu rugendo rw'iminsi ine mu bwongereza aho yakiranywe icubahiro kinini cyane mu binye- mu bimenyetso rero byerekana ico cubahiro ni ni nk'ingoho za muzinga zarashe inshuro mirongo ine na rimwe hamwe rero no kugendera ikirimba ca buckingham ico kirimba ca buckingham rero hakaba ariho hasanzwe haba umwamikazi umwamikazi elizabeth w'ingoma y'ubwongereza mu nyuma yahavuye ashikiriza ijambo mu nama nshingamateka y'ubwongereza iryo teka rikaba ridaterwa benshi mu bategetsi b'ibindi bihugu bagendeye ubwongereza perezida w'ubushinwa ariko ntiyagendeye icyo gihugu ari imbokoboko kuko hategekanywa ko hazoba amasezerano y'ubudandaji aharurwa mu mamiliyaridi mirongo ine y'amadolari ariko rero ibyo byose ntibyera ngo de kuko hanze abatavuga rumwe na leta y'ubushinwa hamwe n'abaturuka mu gihugu ca Tibe- ca tibete bariko baragira imyiyerekano abashigikiye leta nabo bakaba nabo nyene ariho bari bari bagerageza kuririmba bashira amajwi hejuru cane kugira ngo amajwi y'abatavuga rumwe na leta ntiyumvikane ikindi naco ni uko perezida w'ubushinwa yagendeye ico gihugu mu gihe hari ikompanyi rikomeye cane rihingura ubutare buvamwo ivyuma rigiye rigiye rigiye kwirukana abakozi bashika igihu- igihumbi biturutse ku vyuma nk'ivyo nyene biva mu bushinwa bigurwa make
urakoze alphonse kuri aya makuru nshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi ni gahunda ya radiyo yacu tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm 48 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm 104 n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm 94 n'ibice icyenda na 95 n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook no kuri twitter mukoresha ijambo radiyo yacu ni ijambo rimwe gusa mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda aho polisi y'u rwanda itavuga rumwe n'abaturage bo mu karere ka nyamasheke ku mfu z'abantu babiri polisi yishe irashe mu mpera z'ukwezi gushize polisi yavuze ko umupolisi yarashe abo baturage ubwo bamurwanyaga mu gikorwa cyo gusenya inzu yubatse mu manegeka ababuze ababo n'ababyiboneye babwiye ijwi ry'amerika ko abo bapolisi barashe bagambiriye gucikisha bwana felix ndagijimana wayoboraga akagari ka gasayo wari umaze guhohotera mugenzi wabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yanyarukiye mu burengerazuba bw'igihugu areba uko icyo kibazo cyifashe habura iminsi ibiri gusa ngo ukwezi kwa cyenda kurangire nibwo hasakaye amakuru ko polisi yishe irashe abaturage babiri ikomeretsa abandi babiri mu karere ka nyamasheke itangazo polisi y'u rwanda yashyize ku rubuga rwayo riravuga ko umupolisi yabikoze yitabara riravuga ko ubwo bari mu gikorwa cyo gusenya inzu yubatse mu manegeka hamwe na bwana felix ndagijimana wayoboraga akagari ka gasayo ba nyirayo batsimbaraye begura imihoro bakomeretsa umuyobozi ndetse bashaka no kwambura polisi imbunda iyo nzu basenyaga ni iyakumba kamwe na saro yubakishije ibiti zakari niyibizi umwe mu bahasize ubuzima yashakaga kuyibamo kuko ngo iyo yari asembereyemo kwasi imbaho zayo zishaje yashoboraga kumugwira abahuye n'ikibazo n'ababonye uko byatangiye batwiganiye uyu ni umuturanyi hageze nsanga gitifu ari kubabwira ngo ntibayisenye ngo babwiye ko bakuraho amabati ategeka abari bari kubaka ngo bayisenye nabo baranga baravuga ngo ni abakozi barigendera ahita ampamagara arambwira ngo nimuhirize umupanga nanjye ndawumwima amubwira ko nta mupanga ngira noneho nawe aramanuka atira umupanga aho bari gutema ibigomba araza aratangira gutemagura amaze gutemagura ise uwo mugabo bica mu mpaka maritazari ngo yarazamutse arabwira ati nyine mushyikirize ubuyobozi ni nimba nubatse ahantu hatari ngombwa baramubwira ngo najye imbere bagende bahita ko barongera baramugarura bamushyiramo imitego ntiyikubita hasi baramubwira ngo natege bamushyiremo amapingu nawe arababwira ati njye ndemera nijyane nigeze ku buyobozi baramubwira ati hoya ati ntabwo dutegeye uko tugutwara ubwo gitifu abaturutse inyuma abamukubise ingumi ko hejuru y'ijisho ahita ko yikubita hasi noneho arasambagurika kwa gusambagurika natwe tuvuze indura tumuntu arapfuye yumvise tuvuzije induru noneho polisi ahita ahamagara undi mupolisi bari bari kumwe namuzanira imbunda agaturasi ya mbunda barayizana bamaze kuyizana arasa hasi arashe hasi natwe dukomeza tuvuza induru noneho rero abantu bumvishe imbunda baza biruka bahuruye abaganiriye n'ijwi rya amerika bose barahuriza ku kuba irasa ryabyaye impfu ryaraturutse kuri bwana ndagijimana akimara gukomeretsa barita zaribica mu mpaka ababuze ababo abaturanyi n'ababibonye ngo baturutse hirya no hino ku misozi bahuriye n'induru nyinshi batsimbaraye ko mugenzi wabo agomba kubona ubuvuzi baravuga ko uburyo baturutse mu mihana byateye polisi kwirukanka icikisha umuyobozi wabo nabo bakomeza guhurura polisi ihitamo kurasa bamwe yishakira inzira ko nta muturage wigeze ahururana umuhoro nk'uko ibivuga twe twasabaga ko bagaruka bakadufasha tukareba uburyo duhekesha uwo musaza ahubwo bo bafata ingamba zo gushyira gitifu hagati um- umwe imbere n'undi inyuma baragenda valence ngirunsanga w'imyaka cumi n'icyenda bavuga ko yarashwe amasasu abiri mu itako ahuruye nk'abandi bose igufa ryarangiritse afite ibisima ku kuguru arwariye mu bitaro bya bushenge nyamasheke numvisha abahungu bari kuvuga ngo tujye kuri polisi kubivuga imwezi abo ngabo nibo nagiyemo tugenda twirukanka ngo tugiye kubibwira kuri polisi imwezi sinzi uburyo twasanze abapolisi imbere niho bandasiye babarashe mutabarwaye ngewe ntabwo nigize indwara tu abandi ntabwo babarwanije n'abo ngabo ibyo kurwana mana ntabyo nabonye tugera aho basenyaga iyo nzu mu mudugudu wa gasayo haratuwe bisanzwe hari n'izindi zubatswe mu bya vuba ni mu misozi cyane ko n'akarere hafi ya kose ariyo miterere ariko imisozi idatembana bahatuye kandi hari insinga z'imiriro y'amashanyarazi ku buryo bishobora no kugorana kubyumva mu kiganiro na bwana gaburiyeri mutuyimana uyobora umurenge wa karengera yongeye guhamya ko hatemewe guturwa ntabwo yari yagenewe guturwa ko twahageze se tugasanga insinga z'amashanyarazi zirahagera uburyo hapanze insinga z'amashanyarazi zahageze hatagenewe gutora urumva igihe kigeze kibaho mu minsi imyaka yashize abaturage bakajya bikorera umuriro uko babyumva kuba hari amashanyarazi ntabwo ari cyo kivuze ko hakemewe guturwa ahubwo imidugudu irahari dufite za leyawuti purani nizo twagiye twereka abaturage nyuma bafite imidugudu buriya bazajyamo ababa mu kagari ka gasayo bibanda kuba nyirabayazana w'ibyabaye byose ari ruswa inagoranye kubonera ibimenyetso umuyobozi yabakaga ikaza kubura yaratubwiye ngo nidutanga ibihumbi mirongo ine kubera ko uwo mukobwa yishingiranye n'uwo muhungu ngo atuje undi mwaka ibihumbi mirongo ine rero turamakana ati twebwe uzi ko turi abasaza ntawe twakura amafaranga ngo ya arandika agapapuro ati reka mbahe inomero muzayanjyaniye kuri banki munzanire borodewo tuzinze umuntu twabajije ahatubwira ati niko azabikora ati iyo nomero ni iye ubwo ngubwo amafaranga agumye kubura nibwo yamufataga arambwira ati yewe ati mpa amafaranga ibihumbi makumyabiri tubigabane kubera ko wanciye amazi mbone ko hari indangamuntu buzurisha amafaranga narayamuhaye ubuyobozi bw'akarengera bwabwiye ijwi rya amerika ko ruswa itajyaga yumvikana ariko ko kuva baba bapfuye bahise babyumva ingaruka zaturutse ku kuraswa zo ni nyinshi madame teopiste nyirabizimana yaramaze amezi ane ashakanye na nyakwigendera n'iyibizi ubuzima bwarahindutse nyine none se ko ngenda gukeka yuko yaba yarasigiye inda ubwo nyine byabagwa gute ubu ubundi ukuntu mbayeho nge nta kuntu ngira ahangaha nayisubiriye iwacu abaturage bakomeje guhagarara ku cyo bafata nk'ukuri kwabo ko abapolisi babarashe babarushije ubwenge bwo kwishakira ibimenyetso polisi nayo iravuga ko ibyo bakoze ko ari ukwitabara kandi byemewe n'amategeko nabajije abavuga ko barengana niba biteguye kugana ubutabera umuntu yaba afite miliyoni udafite ibihumbi makumyabiri ukabona ibihumbi makumyabiri na bitanu ujya gutanga mu rukiko ngo uri kurega ngewe uko numva byagenda ni uko uriya muntu bamufungura bakamushakira n'impozamarira none se kuba baramwishe umuntu bakanamufunga urabona ari cyo bimaze turi abantu nyine bo mu cyaro nicyo gituma baturenganya tugahera hasi ntumenya ubariza ikibazo cyawe umbara ikiturenganya umbara ikiri mukuri byose dupfira hamwe nyine nta muntu utaruka ajya kubaza ikibazo cye ubwo aherutse ahaguye mu baturage shehe musa fazili harerimana minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yasabye abaturage kutigomeka ku nzego zibayobora no kudafata polisi nk'umwanzi wabo kuko ibyo ikora bibafitiye inyungu ubu baritazari bica mu mpaka yarakize arafunzwe kuko afatwa nka nyiri inzu byose byakomotseho umuhungu we zakare niyibizi yapfanye na porotejene niyo nsenga naho bwana felix ndagijimana wabayoboraga nawe bivuga ko yakomeretse byoroheje yahinduriwe aho akorera iperereza ku byabaye rirakomeje leta y'u rwanda ifite urugamba rutoroshye rwo guteza imbere imyubakire birayisaba kubikorana ubushishozi n'ubukangurambaga butajegajega kuko induru za hato na hato zishingiye kuri iyi gahunda zidasiba kumvikana hirya no hino mu gihugu cyane mu mujyi wa kigali kugeza n'aho bamwe begura amahiri barwanya ababasenyera kuko babafata nk'abanzi b'igihugu ariko kabagira ubusa ijwi rya amerika i nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda eric urakoze kuri iyi nkuru mu rwanda kandi guverinoma y'u rwanda irateganya kujya ica ihazabu umuntu wese wanze kugura ubwisungane mu kwivuza ni inkuru mugezwaho na asumuta kaboyi iyo hazabu ibarirwa kuva ku bihumbi bitanu kugeza ku bihumbi icumi by'amafaranga y'u rwanda ibi bihano bimaze amezi arenga atanu bishyizweho bishingiye ku itegeko rishya rigenga imitunganyirize y'ubwisungane mu kwivuza ryasohotse mu kwezi kwa kane uyu mwaka iri tegeko riteganya ko abarebwa n'ibi bihano ari abanze kugura ubwisungane mu kwivuza kandi batari mu cyiciro cy'abakene bafashwa na leta bamwe mu banyarwanda bavuga ko batari bazi iby'aya mategeko aba nabo mu murenge wa nyamata mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba ntabwo ubundi wakwanga utanga mituweli ufite ubuzima nawe imaze imyaka ibiri ntatanga mituweli kubera turi barindwi mu rugo kubera ubushobozi buke kuko amafaranga nayo abuze ntabwo rero wakwanga gutanga amafaranga mituweli uzi ko ejo n'ejo bundi ushobora kurwara ntabwo wakanga kuyatanga uyafite ubundi usibye abantu bareba umuntu bakamwibeshyaho ubwo se waba wabuze mituweli yo gutanga ukabona amande yo gutanga ni ukuvuga ngo wabuze bitatu byo gutanga mituweli ntabwo wabona bitanu byo gutanga amande ubwo nyine uricara ukituza ukareba icyo bakugenera hari n'abaturage binubira ibyiciro bashyizwemo bibagira abakire kandi nta kintu batunze aba bemeza ko baramutse bahanwe kandi bitewe n'uko bashyizwe mu rwego badakwiriye baba barenganijwe nkatwe twega abaturage twumva ayo mafaranga n'ibihumbi bitatu banashyizeho no kurya ushobora kuburara wabuze icyo uteka kubera ubushobozi bukeya nk'ubu nkanjye banshyize mu cyiciro runaka ntishimiye njuriye sinzi aho byahagarariye sinzi icyemezo Bari bagushyize muri kangahe?
baba banshyize mu cya gatatu kandi ubwa mbere nari naragiye mu cya kabiri I- icyo gihano kigiye ntabwo twebwe ntabwo cyadushimisha no gutanga mituweli biba byatugoye tuyabona twarushye hakaba n'igihe uyabuze ukarwara uka- ukaremba ukaguma mu rugo kubera ya mafaranga wabuze ubwo rero ntabwo wabona bi- bi- bitanu by'amande wabuze bitatu bya mituweli bamwe mu bayobozi bashinzwe ibya mituweli bavuga ko iby'ibi bihano batabizi ndetse bagakomeza kwifashisha uburyo bwo gushishikariza abaturage kugura ubwisungane mu kwivuza bifashishije inyigisho gusa madamu utunze francoise ni umucungamari mu kigo cya mituweli mu karere ka bugesera umuturage ari ubushake bwe kujya muri mituweli nta tegeko kugeza ubu rimuhana ngo ntogeye muri mituweli turabona ntabwo turaribona ubu ryabonetse batangira kurishyira mu bikorwa ko ntituraribona twebwe iri tegeko rinagenera ibihano umuntu ugandisha abaturage ababuza kwinjira mu bwisungane mu kwivuza ugaragaraho kugandisha abandi azajya acibwa amande kuva ku bihumbi mirongo itanu kugeza ku bihumbi magana abiri by'amafaranga y'u rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba
ndebe mwishe wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka yo kunanira gutya uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi nawe we nta byawe
burya mesi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari kompurike kandi najya ndamutse nje nuhava nsanga atari ihuri wari uzi ko bose bameze neza nka jewe nawe ushaka abanyaguma ko Mm.
ariyo ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri fone si sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugiye guhora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago cya politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
tujya noneho mu burundi abantu icyenda nibo bamaze gufatwa n'igipolisi mu ntara ya bururi muri komine matana abo bantu bafashwe mu gihe cy'amaperereza ku barwanya ubutegetsi bari ku ivuriro ryigenga riri mu mutumba wa rubanga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse Musenteri wa komine ya Matandu Imana Agathe amenyesha ko hamaze gufatwa abantu icenda ku mvo z'amatohoza kuva bimenyekaniye ko aho ku mutumba wa Rubanga hari hacumbitse abaroberi muri abo icenda hamaze gufatwa abanyagihugu twasanze kuri uwo mutumba wa Rubanga bavuga ko hariho batatu basanzwe ari ababanyi babo abo nabo bakaba bafashwe ku munsi wa mbere ibyo kuba kw'abaroberi i Rubanga byarabimenyekanye abo twe tuzi n'abo batatu nibo twubona twabonye neza abo bahungu n'umuhungu umwe akora mu ihoteli n'umugenzi wiwe yari yaje n'umudamu aba hafi yaho intandaro byose ni ku munsi wa mungu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'icumi uno mwaka hagati y'igihe cy'isaha icyenda n'igihe cy'isaha icumi aho ku mutumba wa rubanga hatanguye kumvikana inkoho amakuru twakuye kuri uwo mutumba kandi akemezwa na musitanteri wa komine ya matana ni uko ku ivuriro ryitwa nema ry'abikorera utwabo hari hacumbitse inkozi z'ibibi ndetse n'abanyagihugu baha irubanga hariho ababakubise amaso igihe ko barasa n'inzego z'umutekano nza numva ziriko ziravuga nyene zitoragurika tugize nk'uguza tubona umuntu yiteye mu gikoni tucaja muri dushe kwinyegezayo ca turavuga rwose ati muntu sohoka wa muhungu aca arasimbura uruzitiro aromoka ndenze irembo ca dukutana n'abasoda bari bari munsi y'uruzitiro ariho bacungereye nyene nk'uku nyabikoko nabyo ca duratubiranira harya anya Ibiki?
we twahuye n'abantu babiri batarenga nibo nabonye bavundurutse aho haruguru bafise izo nkoho zibiri bari bambaye impuzu zisanzwe kuri uwo munsi nyene wa mungu harafashwe abagwanyi babiri abandi nabo batunzwe nayo bameze nk'uko amakuru dukura kuri uwo mutumba wa rubanga abimenyesha baca basatura urugo ngaho inyuma biruka baca aha, baca haruguru biruka bagenda n'abandi bari gufata benshi bande abo nyine abo bapolisi bavuye bafata ba- babiri kuri uwo munsi w'umugoroba kwa ingoho urumva bamicutse bazitwara nta na kimwe bakuyeho ejo rero tugiyeyo apolisi baratwugurura turagenda kuraba imatera amahema ibirago nibyo baryamakaho imiceri ibiharagi urumva barabitaye baragenda batoye ikirato kimwe tine icyo bahakuye nta kigwanisho ibigwanisho batoye nyene iyo nzu abagwanyi barimwo ni umusirikare w'igihugu yitwa n'inganza pascal ikaba yari ipanzwe na ntahiraja abdulaziz uyu nawe yaciye ahashira ivuriro ritoya ryitwa nema abo bose uko ari babiri amakuru dukuri rubanga avuga yuko bahunze abapolisi baje kurondera uyu musirikare pascal n'inganza baciye bagenda bajanye umukenyezi wiwe nk'uko umwana wabo abivuga hama ejo haje dokoro haza n'abapolisi yavuga ko akenewe na komiseri w'ubururi hama camutwara avuga ati ngo aragaruka ntimugire ingorane turamubwira ati reka tuguhe ko tuyitware haba bazi ko hariho imbeho avuga ngo ngo yaye ngo aragaruka ntimugire ubwoba rero twararindiye ko yoza turabura ubu ni ukuntu tubayeho kubera amasihari na pasihari yarahunze we yavuga ati "Bo niba ariko ararondera abapolisi baguma bakizura kuri uwo mutumba wa rubanga komine matari intara ya bururi abo bana b'uyo mugabo ubu basigaye ari bonyene umwungu wabo mukuru w'imyaka cumi n'itanu twasanze yasivye ku ishure kubera ko atari afise uwo asigira batoya biwe musitanteri wa komine matana yatumenyesheje ko ico kibazo c'uwo mukenyezi bakizi kandi ko ariko barondera ingene cotoregwa inyishu nayo ku bijanye n'abo bafashwe nayo ku bijanye n'abo bagwanyi canke abo bafashwe yatumenyesheje ko abapolisi bari mu matohoza tuzomenyeshwa ivyavuyemwo hanyuma muri komine matana mu ntara ya bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zongeye gusaba ubushinwa kurekura impirimbanyi mu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu umukristu zankai watawe muri yombi n'ubutegetsi mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka zang yafunzwe azira kurwanya gahunda ya leta yo gusenya insengero no gukura imisaraba muri ayo masengero yo mu ntara ya zhejiang yafashwe ubwo yiteguraga guhura na bwana david saperstein intumwa idasanzwe y'amerika ishinzwe iby'uburenganzira bwo kwihitiramo idini ushaka mu cyegeranyo cy'umwaka kuri ubwo burenganzira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika john kerry yavuze ku ifatwa n'ifungwa rya bwana zang muri uwo muhango wo kumurika icyo cyegeranyo ambasaderi saperstein yagaragaje ko nubwo leta ikomeje kuniga uburenganzira bwo guhitamo idini ushaka mu bushinwa insengero nyinshi yasuye ubwo yari muri icyo gihugu zigifite abayoboke benshi ko kandi abo banyamadini bafite uruhare rukomeye mu guteza imbere uduce batuyemo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda buri mwaka amerika yamagana ihohoterwa rikorerwa abashinwa benshi rishingiye ku myemerere muri raporo y'uyu mwaka amerika yemeza ko abayoboke b'amadini menshi bahohotewe abandi bakorerwa iyicarubozo naho abandi barafungwa iyo raporo itanga urugero ku bwicanyi bwakorewe abayisilamu bo mu bwoko bw'aba uigul ifungwa ry'abavoka mu ntara ya heilongjiang nyuma y'uko bagerageje gukora iperereza ku iyicarubozo rikorerwa abafungiwe imyemerere yabo ahitwa efalngong bwana Kerry yavuze ko nta gihugu gishobora kugera ku iterambere nyaryo kibuza bamwe mu baturage bacyo kwihitiramo idini bashaka Kerry yanasabye ibindi bihugu ku isi bifunze abantu bazira imyemerere yabo guhita babafungura
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri aka kanya alphonse ndayikengurukiye agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
inshamake y'amakuru twabashikirije perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yariyemeje ejo gukorana na minisitiri wa mbere wa canada aherutse gutorwa justin trudeau mu gihe yariko aramukeza kuri telefone ku nsinzi y'umugambwe wiwe ico gihe bararonse akanya ko kuvugana ko bazokorana mu bijanye n'ihindagurika ry'ikirere hamwe no guteza imbere eh, ubudandaji ibindi bavuganye na justin trudeau n'ibyerekeye amasezerano aherutse kuba hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu byo mu karere kiba hari pacifique n'ingene ushira mu ngiro ayo masezerano ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zarinjiye muri slovenia guhera ku munsi wa gatandatu zivuye muri croasi bica bituma icyo gihugu gihangana n'ikibazo c'impunzi ku mupaka waco wo mu manuko abategetsi bavuze ko izishika ibihumbi bine zirimwo inzoya n'abana bakiri bato zashitse muri Slovenia ku munsi wa kabiri ziyongera ku bandi ibihumbi munani bashitse ku munsi wa mbere perezida wa Slovenia Borut Pahor akavuga ko agiye kongereza igitego cya polisi boja gukorera ku mupaka wa Croatia kugira ngo bafashe ibikorwa by'impunzi nyinshi ziriko zirahungira muri ico gihugu iyindi nkuru twarashikirije nuko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko ziragerageza gusukamwo mabisi mu mishamirano iri hagati ya Israel na Palestina aho abantu bashika mirongo itanu bamaze gupfa muri izi ndwi zibiri gusa ivyo rero vyatumye umunyabanga wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire john kerry afata urugendo rwamujanye mu bihugu vy'abarabu no mu bihugu vya buraya urwo rugendo rukaba rwatanguye ku munsi wa gatatu igisirikare ca iraq caragaruje umuheto igisagara beiji kiri mu buraruko bwa bagdade umugwa mukuru w'ico gihugu ico gisagara rero ni ingirakamaro cyane kuko cimbuka kandi kikanahingura ibitoro caho rero mu minwe y'abarwanyi b'aba Islamic States bikaba byafashe ingabo za Iraq umwaka kugira ngo zishobore kukibohoza amasezerano twokwita nk'umwumvikano w'ingene indege z'ingwano za leta z'ubumwe za Amerika n'Uburusiya ziriko zirakorera mu kirere ca Syria yaciye aja mu ngiro ku munsi wa kabiri nyene agiheza gushirwako ibikumo Peter Cook avugira ubushikanganje bwo kwivuna abansi muri Leta z'ubumwe za Amerika ntihashatse kubwira abamenyesha amakuru ikirere izo ndege zoba ziriko zirakorerako kugira ngo ntizigongane mu kirere ico yashikirije nuko uwo mwumvikano ukora ku bwoko bwose bw'indege z'ingwano harimwo na za zindi zitagira abadereva bita amatoms
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti twari kumwe mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro byacu birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijwi rya amerika muri sanga tugiye kuganira ku bukungu kamere bw'uburundi ndetse n'abarundi barabizi ko igihugu cyabo gikize kuko nk'uyu witwa nzeyimana diodone yatwandikiye aravuga ati yewe ati n'amabanga ati jye aho ntuye abantu birirwa bimba imisozi barondera zahabu hari n'abapfira mu binogo ariko ubukene bugumaho icyo ni cyo kibazo maze rero mu burundi havugwa tuvuge nk'ingero kuko amabuye y'agaciro ni menshi dukurikije ibyo abahanga bavuga ariko nk'urugero nikel uburundi bufite amabuye y'agaciro ya kabiri ku isi igihugu cya mbere gikize kuri nikel imbere y'uburundi rero ni uburusiya hanyuma uburundi buza ku mwanya wa gatandatu ku isi mu mabuye y'agaciro bita coltan ariko ubwo hari n'andi menshi nka za uranium za cobalt za cuivre za platine niobium ni menshi rwose sinayarondora ngo nyarangize turi kumwe rero n'umushyitsi mukuru jean marie bukuru ni umurundi yazobereye mu birebana n'umutungo kamere ibyo bita ressource naturelle mu gifaransa ndetse n'iterambere ry'icyaro cyangwa se developement rural mu gifaransa n'abatindiye rero nagira ngo mubazanire jean marie urahura akomeye ndaho kamirindi murakomeye ye turakomeye natwe Mhm, ndabaramutsa kandi aramutsa n'abarundi bende wacu banyumva yego hagati aho nagira ngo abarundi batwumva ndetse n'abandi bumva ijwi rya amerika bose bukuru jean marie aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika none mu magambo make cyane wakwibwira abakumva oje nitwa jean marie bukuru ndi umurundi eh, kandi nakoreye igihugu mu mabanga atandukanye narose amahirwe yo kuba umurongozi muri minisiteri ya developement rurale no mu- no muri minisiteri ya environnement kandi iserukira n'igihugu cyane mu byerekeye bya negociation bijyanye n'ibya bassin du Nil n'ibya gestion eh, des ressources naturelles nk'uko babivuze no guserukira uburundi mu makungu mu byerekeye ibiraba eh, gutunganya amasi abombye aribyo twita les zones humides eka n'ibindi ariko ubu narangije muri universite eh, iraba vya eh, ubutunzi bujyanye n'uburimyi n'iterambere ry'i- ry'icyaro cyangwa by'abanyagihugu ariyo agricultural economic and rural development muri cornell university muri etazini nkaba nte- ntegekanya kurangiza stage ndimwo muri centre eh, économique eh, pour le développement et la justice sociale iri arlington virginia kwa cumi na kabiri ariko nkaba asanzwe rero nk'uko wabivuze ndi mu bashoboye gukorana n'iyindi migwi yo muri afurika y'ubuseruko muri eastern african community twateguye hamwe eh, porogaramu cyangwa politiki ijyanye no gutunganya ibyerekeye eh, ibinyabuzima ibyerekeye les ressources naturelles nk'uko babivuze Eh, niko se jamari dufatiye aho ngaho kuri ressource- muri ressource naturelle donc umutungo kamere harimo n'amabuye y'agaciro kamere harimo umutungo uriya wo munsi y'ubutaka U- u- uwo mutungo mu burundi mu magambo makeya wawusobanura gute abantu batwumva uburundi ni nk'uko bama babivuga bati uwambaye ikirezi ntabona ko cyera cyangwa ufite ubutunzi ntabubona nk'uko wabivuze ubu- igihugu cyacu kiratunze ntago ari- ntago- ntaho ari igihugu gito nk'uko wabivuze uburundi bugira ubwa kabiri ku isi mu byerekeye nikere havuye uburusiya nabyo ndakubwire yuko uburundi ubu ubufise uranium n'aho abantu benshi batabizi eh, baguma bavuga ngo tugenda muri recherche recherche recherche zarakozwe n'abadagi hariho carte ivuga ubutunzi bw'abanyagihugu ahubwo nasaba ubwo ubwo badage bakoze ubwo bushakashatsi ryari ba igihe badukoroniza ba- ni ukuvuga mu gihumbi magana cyenda cyenda na munani gushika ba- magana basubira cyenda na iwabo.
cumi Ariko- n'umunani bamaze gutsindwa intambara ya- ya mbere y'isi Eh, bagiye batwaye carte geologike bagiye bayitwaye ushoboye gushika muri mize yabo ntibayikwereka ariko ababizi barakubwira yuko uburundi ari igihugu gitunze sa twasaba rero yuko abategetsi bavugana n'aba- n'aba- n'abadagi bakabaha iyo karata hako twama turi tuja mu bushakashatsi mu bushakashatsi kandi hariho abazi yuko ubwo butunzi buhari nk'uko nariko ndabivuga rero dufite Mm.
ubutunzi bu- burengeje ariko tutaramenya ingene tubutunganya kugira ngo dutere imbere turafise iyo si irimwo amabuye turafise peteroli ubu barabivuga turafise amazi dufise ubutunzi bwinshi tutaramenya kubukoresha kugira ngo eh, tubuteze imbere kandi ubwo butunzi nibwo budutera n'ibibazo by'intambara muri ako karere turimwo none se u- i- u- buri gihe intambara hari igihe zituruka no ku bukene kandi igihugu nyine gikize nk'uko uyu nguyu nzeyimana diodone ati abantu birirwa mu binogo bakanabipfiramo ariko ubukene bukagumaho ndetse hari na dukundane valerien nawe watwandikiye ati si ko abarundi bafite amabuye menshi ariko ubukene bukanga bukaba akarande biterwa n'iki biterwa n'iki icyo bivako ni navuga yuko ta- ni ukutagira imigambi irashe itomoye yo kugira ngo uteze abanyagihugu imbere n'igihugu Ba- ndaguha akarorero ese ko twese twemera imana turazi yuko icyo gihugu cyacu cyaremwe n'imana nta muntu yakiremye ubwo bukungu buganzwa nande se buganzwa n'abashinga amateka buganzwa n'abaminisitiri buganzwa na perezida ese buganzwa n'ibihugu rutura biza kugira ngo bije kudufasha bije ku- gu- gu- gucukura ayo mabuye bakaba ari bo baronka ubu- inyungu kurusha abanyagihugu canke ubwo bukungu ni ubw'abanyagihugu bashobora kunyishura jewe nibaza yuko ubwo bukungu ni ubw'abanyagihugu mu gihe rero ari ubw'abanyagihugu politike zose tugira duhamagaye sosiyete iza kwi- gucukura ubwa- ayo mabuye turayiha twategerezwa kuyiha porusantaje yabwo kubera ba yazanye amafaranga Ni ukuvuga ikazana ni nk'igihembo, tekinoloji, ikazana eh.
amamashini leta nayo ikagira uruhara rwayo ikagira porusantaje nayo ariko wa munyagihugu ba- hamwe bakura amabuye kenshi bakunda kumuha ngo umuzibukiro ariko capital productive cap- capital productive y'ubwo bukungu kugira ngo iyo entreprise ishobore kubaho canke iyo kompanyi ishobore gukora canke leta ishobore kubona amafaranga biba byavuye kuri iryo vu ry'uwo munyagihugu rero bomuha umuzibukiro ahubwo umunyagihugu kubera ari we yazanye kapitale ni ukuvuga umutahe munini baharura agaciro k'uwo mutahe k'iryo vu mu myaka mirongo ibiri n'itanu mirongo itatu bazoba bariko eh, ba- baracukura ayo mabuye bakayaha agaciro nabo bakamushira muri ba bantu muri wa mugwi ujejwe kugira kuje- ujejwe kunguka Nti- ntibe leta gusa yunguka ntibe kompanyi yunguka ni nacyo bi- ni nacyo gituma byozana inyishu bigatuma abo bantu bagenda bi- biruka kuba- ku- ku- mu makungu kudandaza ibitari byabo kugira ngo bitungishe bonyine batari ko baratungisha abanyagihugu eh, bibe icigwa n'akarorero kugira ngo duhagarike izo speculation ubwo bugunge ibyo bintu byo kurondera kugurisha amatungo y'igihugu bizana n'intambara bitungura abanyagihugu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubukungu kamere bw'uburundi nicyo kiganiro cya murisanga muri aka kanya jean marie dufite n'abanyagihugu uwa mbere ni jean bosco jean bosco wiriwe neza mwiriwe umeze ute ni amahoro yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo Eh, nayo si ikibazo n'igitekerezo kimwe yego Reka- reka mbere ku gitekerezo ubwa mbere Mm.
aha mu burundi turumva ko hari amabuye y'agaciro ibyo byose mwanditse twagiye turabona ibyo byose yatubariye mugabo abanyagihugu bato bato ntitubona ngo ikintu gikuru byoba bimariye igihugu kandi abanyagihugu bato bato ntitubona ngo ahaye ngo ni intare izihe cyangwa imiti yihe yoba irimwo ayo mabuye y'agaciro ikibazo nacyo nagomba mbaze nagomba mbaze nka leta y'u Burundi ni ikihe bokora kugira politike y'igihugu bayishyiremo ibintu byerekana politike bayigire nka minisitiri wa susemine avuga ati aha hantu hari amabuye y'agaciro batanga isoko ku buryo amabuye yocukugwa apana abanyagihugu baguma bacukura ba- ba- ba- bahitanwa n'imisozi ugasanga ntacyo bibamariye kandi nta n'icyo bimariye igihugu kuko bikorwa bitari ku mugaragaro bosco urakoze cyane yego reka duhamagare na yusufu yusufu wiriwe neza yego niriwe ndaho yego nawe rero ni umwanya wawe
yego jenyi murakoze kumpa ijambo kwanza muri aka kanya rero icyo nagomba kubaza kwanza reka tumutumire ubwa mbere kuko yavuze yuko yigeze kuba aru- arungoye muri leta ibisata bitandukanye cyangwa akaba yarakora leta mu biha- mu mpande zitandukanye mbega nk'uko avuga ko ari umushakashatsi muri icyo kigwa yafashije iyi leta ayerekeye icyo yokora kugira iteze imbere icyo gisata kwanza icyo ni ikibazo cya mbere nkenera kumubaza nk'uko avuga yuko yabaye muri leta hanyuma ikigira kabiri naho uko mwabivuze na jena nakuze numva ngo hariho n'ikirere hari amabuye y'agaciro ariko bishobora n'ubu ari ikibazo nibaze mbega twa uburundi buramaze gufata umwanya bu- bukimba amabuye y'agaciro cyangwa izikire kugira bugire icyo bufashije igihugu cyacu ibyo sinzi ntabyo nzi si- sindamenya inyinshi na- n'ubu ndacyabyumva uko nyine mu bisanzwe ibyerekeranye na nikeli Eh, nakuze ndabyumva ariko sinzi ko zatanguye kwimbwa sinzi ko zizokwibwa numva twari dukeneye kumenya umuco w'iyo zigerereye niko se yusufu kuvuga ngo wakuze ubyumva ufite imyaka ingahe Eh, ndafite imyaka ndaba mirongo ibiri n'itandatu ubu ngubu ye ego hama ikibazo cya nyuma yego mbega ikibazo cya nyuma mbaza te n'umutumire mbega ko biboneka yuko ubwo butunzi bwabayeho kuva kera kandi tukaba tuzi yuko uburundi bwigeze kuba bufite inzego zitandukanye cyangwa burakorana kwa perezida mbese abo bose batwaye igihugu tuvuga yuko atacyo baba banamara igihugu mu kuvuga ati bateze imbere icyo gisata kugira barabe yuko twokwisunura mu butunzi kuko biraboneka yuko ubukene buturembeje kandi byumvikana ko dufite ubutunzi burenze rwose muri nk'uko mwabivuze ubutunzi kamere bw'i- bw'igihugu cyangwa bw'isi
yusufu Ibintu urakoze nibyo byose.
ye ego muragize- muragize neza rwose namwe yego radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda jean marie ibibazo rero wabyumvise yego nabyumvise kandi ndashobora kugerageza kubyishyura Mm.
na bose ukavuga ati "I- ntacyo bimariye abanyagihugu ntabyo tubona intara ziri mu bu- ubwo butunzi n'izahe abanyagihugu bokuramwo iki ni uko intara hariho ama- hariho karte ikarata yagizwe yerekana ubukungu bw'igihugu mu kirundo hariho eh, za muyinga eh, za rutana aho ndiko ndagerageza gucagagura bubanza za kayanza za bururi urumva hariho ikarata yagizwe yerekana eh, ubwo butunzi aho buri Bo- mpereye ku ku ahari amabuye y'agaciro cyane cyane hariho ibyo nka minere dufise laterite iri musongati muri rutana nyabikere karuzi kuri waga igitega hariho nikere surifure iri muri kuri muremera mu cankuzo rutovu bukirasazi buhoro muri bururi gitega dufise vanadiyomu iri muri mukanda gitega dufise inzahabu ziri kibitoki bubanza kayanza muyinga kirundo ruyigi na bururi dufise kasiterite korombo tantarite na wolframite ziri muri provinsi ya kibitoki bubanza kayanza muyinga na kirundo dufise ibyo bita rete rare isi z'agaciro harimwo ibyo ariyo iraniyumu batoye za bururi za minago za gakara za bujumbura dufite hidrokaribire ari byo harimo ibizuku harimo twavuga hidrokaribire ubu baba baratoye tanganyika muri tanganyika baratoyemo eh, peteroli muri bassin du lac tanganyika bassin du la- du- du- du- du- ba- bassin du congo harimo plene de la rusizi base du lac tanganyika mu- ari su base ya base du congo harimwo ibitoro urumva baravuga aho ariko biri kuri stade ya recherche aho honyine niho mvuga nti abadage badafise ba ariko harabaye intuzeye kompanyi y'abanyamerika muri igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo umunani na kabiri baragize recherche yitwa tamuko yagiriye za gihanga baza gupima ibitoro byariho murazi ko bya nsubiye inyuma byashatse gukwega imvururu z'intambara hagati y'uburundi na kongo hanyuma vexpegr ikibazo baragikemura biracureha bategerezwa kuzokumvikana rero ingene ico gitoro bazocimba kuko urabona ni muri plene bu- hari imisozi ihanamye kuri bujumbura ikaba no hakurya muri kongo bakanka yuko bacukuye hamwe cokwega ikiri mu ki- mu yindi basin cyo gituma nibaza yuko na autorite du lac tanganyika dufise itazogira gusa ibijanye no kugera amazi ya lac tanganyika yego ndetse n'irya basin ntuze otorite du bassin do kivu iheruka kujaho harimo uburundi u rwanda na congo byose bategerezwa kubyiga ku- kubera yuko ubwo butunzi dufise ni kubera i- sisiteme ntuzeye volkanike zabaye muri ako karere mu ku- kuva hariya za kivu umanuka tanganyika tanganyika ni, ni rake yabaye forme cyangwa iyo plene ibintu vya systeme volcanique vya seisme n'ibiki nico Eh.
gituma kenshi usanga dufise n'agaciro bo hariho rero ubuta- ubu- mu butaka ico dufise ubutunzi butari amabuye hariho za fosifate hariho koromba- koro- korombotantarite hariho kaolin hariho amakwartse hariho ibitsuku hariho karikeri hariho ma- materiyo do konsitirigisiyo ufashe nk'umucanga wa tanganyika par exemple igihe bagaza yari yashyizeho verundi ujya abajije nce nishurana yusufu ati mbe abatwaye bagiye barakora iki Eh.
hariho bagaza urazi ko yari yashyizeho verundi kugira ngo amacupa ya- y- a- a- avuyemwo mu mucanga ba- wa tanganyika bashorere i- i rwanda bashorere i kongo bashorere mu maburaseri y- y- yose ari muri ako karere y'ibujumbura ariko uwo mucanga twashobora kuvuga yuko ubu bashobora gukora bijya biyo abantu basigaye bajya kugura dubayi iyo verundi ntabwo yari ntabwo yari igitega yari bujumbura yari bujumbura inyuma ya kotebu eh ubu u yarahombye kubera ata etide de fezabilite bagize bati sustenabilite donc bavuga bati izogen- izokora gute canke bakreye ni politike hagati y'u rwanda n'uburundi bada- ba- bagire ni politike ekonomike claire ata bintu by'ubukeba ibintu by'ubukeba bya- gukebana hagati y'ibihugu nibyo byatumye verundi iha- i- i- i- ihagarara kuko bavuze bati "Akare- nakarende twumvikana sinsubira kugushorera urumva kandi zari ku nyungu z'abanyarwanda abarundi n'abakongomani ubu bagura ibintu mu madovize mu bihugu hanze za dubayi kandi dushobora kubihingura mu gihugu iwacu ibyo ngibyo ndumva binasubiza impungenge abanyagihugu ndetse n'abantu bumva ijwi rya amerika bashaka mu- kugira iki- iki- uruhare muri iki kiganiro Mm.
bibaza bati kuki dukomeza gukena Hanyuma- ndakeka n'ibyo ngibyo birimo muri ibyo Birimo.
ni igisubizo la cooperation économique hagati y- y'ibihugu kandi kumvikana ntitugire politike yo guhendana ku bindyarya tugire politiki iteza imbere abanyagihugu icishe rero abatwaye kera ndamwishure yusufu nuko hariho ubwo bukungu umuntu yavuga ati jewe n'akagwi kanje abakonseye perezida akaba avize abakonseye b'a- b'abanyabwenge ntibamubwire bati dukore iki ahubwo bakaraba inyungu zabo ico bakuramwo bo urumva nico gituma navuze ni akarorero k'uno munsi ujya munyagihugu yavuze ati twebwe ntitubona akarorero akamaro bidufitiye ujya mu nyu- banyagihugu bashaka gukura ahantu ngo bamuhaye umuzibukiro nibafate bagire ibiharuro bavuge bati agataka k'uyu munyagihugu tugira du- dutware kugira ngo tugakuremo ayo mabuye y'agaciro gafise valeur ingana gute muri 25 izoza mu myaka makumyabiri n'itanu mu myaka mirongo itanu iri mirongo imbere mirongo ibiri n'itanu izoza baharure ayo mafaranga Mhm.
baharure n'abanyagihugu bazova aho hantu ariko se Ico niko jean bita marie tirage.
jean marie eh, yusufu yana- yanabajije atese ati nakuze numva bavuga ngo dufite nikel yaba Nickel yaratangiye irazeko.
gucukurwa cyangwa ntabwo biratangira barayimba nikeli iriho jewe ndababwire hariho amakompanyi nagiye ndabona igihe nahora nari ngaho mu burundi igihe ujya yavuze ati mbe wakoze iki eh jewe ico nakoze twaragize plan de gestion de développement des ressources naturelles ya- y'akarere ka eastern africa tugira n'iy'uburundi muri gestion de ressources naturelles narabivuze A- nta recherche dukeneye mu burundi reminere ziriho micombero agura indege yitwa musongati kwari uguhimbaza igituma batoye nizeye za nikere mu, muri musongati ni kera cyane ni kera irindwi na gatandatu cyenda ari mutoyi eh none ubu abashinwa ngubu- bafinansa ubu rero ibintu bya barayimbura Guma Dansante, Nikoze.
n'igi bujumbura nawe mwana mutoyi ubu barayimbura bak- mu kuvuga kuyicukura aduhenda ba- ngo batwaye shantiyo muri afrique du sud Eh.
no bage batwa si eshanti wowe utwa izo etude zagizwe kera baratwara uzoza gusanga yuko kantite ni ukuvuga urugero tutazi rwaragiye umunyagihugu atigeze aho- ahungukira na leta itigeze ahung- ihungukira seulement ababizi ntibajya bari impande y'umushikiranganji ntibajya ba- ba- batabwiza ukuri abategetsi Umukuru bati w'igihugu.
agaciro kacu kangana gutya abantu bagume muri eshantiyo eshantiyo turi mu maetide mu maetide etide zaheze kera ariko se Nibaje ku gikorwa.
niko jean marie nikel batangiye kuyimbura ubu ngubu ku buryo twavuga ko uburundi bugurisha mu mahanga nikel ingana gute ni ukuvuga kantite yihe ubu nagenda kubwire yuko batanguye kuvuga ko ari amayeshantiyo batwara Eh, ntibigaragara ku isoko mpuzamakungu ahubwo aba- ba nyene kugurisha eh, nikere nibo baba bazi ibici- ibi- kantite bagurisha nka nka- nk'ariya ma entreprise a- acu- atu- atwara ama konteneri n'amakonteneri ngo bagiye kwiga mu malaboratware niyo abimenya kandi zigenda kuri etikete mm.
bihugu bya zavuyemwo ndaguha akarorero nk'ikawa yo mu Burundi Mhm.
nga muri Amerika ntibazi ikawa y'u Burundi kubera ko nta mpapuro zerekana ko ari iyabo oya ishitse ishitse za Mombasa swat hariho abantu bu- bava za Dubai bakaza bakayigura bakayitwara mu Barabu Abarabu nibo baca bayitwara i Londres kumbure ubu byaba byarahindutse kubera numvise yuko leta yashatse gu eh, arfike ya- yabishizemo inguvu kugira ngo barabe ingene ikawa y'uburundi yogira etikete ariko kera bafata i- ikawa y'uburundi bakayivanga n'iya etiyopi n'iya kenya ku- kubera ik- ikawa y'uburundi ifise aroma ikomeye ari premium novuga quality Mm.
ugaca usanga ikawa y'uburundi ntimenyekanye na nikere rero nuko tuvyumva ngo uburundi bufise nikere nyinshi ntibazogigera bamenya kantite isohoka kandi bi- bizwi yuko i- ibundikiye uburundi bubundikiye Eh, ukama i- i- rero ubona- nyinshi nyinshi ya kabiri ku isi Yeah, ukabona amapuissance ico ico bikwereka ko uburundi butunze Mm.
ubu hari ivyo tuta- batavuga ariko nk'umuntu akunda igihugu ashaka gukorera igihugu ni ukumenya yuko ayo mapuissance yo hanze abanyamerika abashinwa abayindi aba a- irani abanyaburaya barazi ko dufise ama- amabuye y'agaciro za iranium za nikeli urumva rero niho baza bazana amapolitike utari umunya- umu- umuntu aciye ubwenge ngo abibone asesangure mu byo baba bashaka kuzana muri politike eh, ekonomike uca usanga umunyagihugu ntaco azova aha- ahatoye jean marie m- hari uyu yusufu nanone yabajije ati ko we jean marie wabaye mu mabanga mm, atandukanye mu burundi wafashije iki leta y'uburundi kugera kuri cya gishushanyo ya karite y'ubukungu wavugaga tuvuge nk'i- iri nko mu budage twaravuze ibintu vyerekeye plan de gestion ingene jewe navuga nti ab- ministeri yu- i- ijejwe eh, rya energie et mine u- u- u- a- ivyo vya- ro- vy'amabuye n'ibiki na ministeri ijanywe i- ijejwe na vya environnement eh, ressources naturelles gestion des terres n'ibiki n'ayandi ma- na ministeri du plan Mm.
baje hamwe Mhm.
baje hamwe bagire un plan de gestion y'ayo ma ressources naturelles twebwe aho iwacu abatekinisiye aba expert twaratanze des propositions ntabwo ari mwebwe mwafataga ibyemezo mwebwe mwari mu rwego umu rw'abatekinisiye expert ntafata umu expert ntafata ugu- icemezo umu Eh.
expert atanga ivyiyumviro scientifique Mm.
politi- ujya mu politiciye nawe akabikorera ko kugira ngo agire politike iteza imbere abanyagihugu n'igihugu icyo nariko ndavuga rero ni giki ku munyagihugu Mm.
kuri leta niyo entreprise ibije entreprise izana amafaranga izana tekinoloji ni ukuvuga imashini n'ibindi leta izanamo umutahe na politike Mm.
asiyo kugira ikingire abanyagihugu ntihagire uwikinga mukiza mu kuduza ibiciro canke kugira ngo arenganye abandi ujya mu nyagihugu rero nawe azana matiere premiere ni ukuvuga kapitale productif igituma iyo sosiyete na leta vyunguka Mhm.
rero babaha umu- umuzibukiro ico ndiko ndavuga cogirira akamaro umunyagihugu ntibikenewe ko bamuha umuzibukiro gusa uwo muzibukiro w'ivyo ariko nakubwira nibawuharure bawuhe valeur Mhm.
mirongo itatu Mm.
bace bafata muri urwo rugero rw'imyaka mirongo itatu bafata amafaranga amwe bayagure iyo tekinoloji ni ukuvuga izo mashini Mhm.
uriya muntu yazanye 65 purusa ari sosiyete bamuhe 25 purusa Mhm.
ayasigaye iyo purusantaje iserukire abanyagihugu urabyumva yego ugaba umupartenere nawe Mm.
kubera bari abanyagihugu benshi baba bara- bari aho hantu bariko baracukura Mm.
leta nayo igiremwo 15 purusa akarorero sibyo ibyo ngibyo ndibwira yuko nanone ni mu rwego rwa tekinike urumva icyo ndahamya ndashaka kubwira ubwo se ntibiri mu nshaka kukwereka makuru ariko ingene umunyagihugu azoguma afise uruhara Mm, iyo ntuze muri iyo production mm, umunyagihugu bamukuye aho hantu bace bamwubakira muri ya mafaranga yiwe kuko afise valeri niwe yazanye kapitali umutahe munini n'umunyagihugu ni iryo vu ryiwe ry'agaciro bariko baragurisha reka dufate n'abandi banyagihugu nabo batanga ibitekerezo byabo kuri telefone dufite juvenal ariko juvenal ni mu rwanda juvenal wiriwe Mwiriwe neza urakomeye yego ndashima nuko ngaho rero nawe tanga igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye na- navuga mu mahenda baramutse mwese n'umutumire yego rwose urakoze komera Eh, nagenda mubaze rero ati mbega nyakubahwa ubona iki gihugu cyacu kimaze imyaka n'imyaka cyari kimaze imyaka myinshi mu ntambara kikaba cyari kimaze imyaka cumi ki- gisa n'ikivuye mu ntambara ubu naho twari tuzi ko tugiye kogo iyo myaka cumi yose yaheze ata kintu na kimwe gikozwe kuri ubwo butunzi dusanzwe dufise kandi twari tuzi ubona ubuhoho tu- ata ntwaro ibereye dufise ata muperezida dufise ubona icyo gihugu ubona uno munsi ubwo butunzi tuzoburonka gute kuzi ko umuntu ashobora ku- no kurara- no kura- no guteka ntajye kubera umutekano muke wumva bizogenda gute ibyo byo byo ntitube turabiretse iby'ubwo butunzi ntabyo tuzoshobora kubera turi mu mutekano muke kubera ata ntwaro dufise igipolisi kirigwa kirica abantu gisubira ndetse n'ibi- ikindi nacyo kigira kangahe ni uko wamenya ko uno munsi ubutunzi dufite ni byinshi nk'ahantu nk'ahantu nzi mvuka ni byinshi mugabo bukure bande intwaro intwaro ahantu hatagira intwaro nziza nta teka nta n'iteka n'itekane rizigera rihaba Rero Juvenal.
tugasaba ko tugasaba ko abantu babikurikiranye n'ababizi niba- nibagire politike nziza y'abarundi bose abantu bose bu- bu- babyumve kumwe bareke ku- kujyanira n'ubwo butunzi bataranakora bataranaronka hanyuma bategure ibintu byiza ariko ntiyaza ko ibyo bizoba inyuma y'uko tuzoba twamaze gutora perezida kuko ntawe dufise murakoze ngo yarahari yaratowe ntawe uhari ape- nyakubahwa umujurnaliste ndagenda abasaba ikintu kimwe nagenda kwire manda ya nkuru nziza yaraheze yaheze imyaka cumi ibe yaraheze ujya n'umuperezida yihaye ntamwe ava ku ihubuki nta Ye, perezida Juvenal.
dufise ni nacyo gituma abakunzi butera imbere tuzagira Ye, abatongora nta Juvenal, mwaro dufise ndagushimiye cyane reka icyo ngicyo tube tukihoreye twigumire mu bukungu urakoze dufite kandi kuri telefone na rukungu rukungu wiriwe Ah, mwiriwe amahoro neza izina ryawe ndivuze uko bikwiye izina ryanjye nitwa muswati rukungu ni rukungu ntabwo ari rukungu rukungu ye rukungu ngaho rero nawe Yego.
tanga igitekerezo cyawe jewe gite- na- ahanini nashaka gutanga igitekerezo n'iki- n'ikibazo Mm, jewe kuva mu myaka amaze numva ngo ahantu hitwa imusongati hari ubu- ubutare ni kere mhm.
je narigeze kubona igihe naba niga ndi umunyeshure nkabona indege zigendera mu kirere tukabaza abadukurira bakatubwira ngo bajyanwe n'abazungu ngo ariko bapima ubutare zinyura hejuru y'iwanyu Eh, hejuru y'iwacu mu rutana Ah, ni ukuvuga rero niwe kubera iki twe nigeze kumva ku iradiyo bamenyesha amakuru aha.
bavuga yuko ngo ahe imusongati umunyagihugu waho Mm.
baz- bategerezwa ku- ku- kubakorera ko bakabimura bakabashyira ahandi kugira ngo baronke uburyo bacukura ubwo butare Mm.
none ni ukubera iki ubwo butare ba- barinda kwimura abanyagihugu kubera iki abo bazana bazana inkunga gutera inkunga mu gihugu cy'u Burundi batozana izo tekinike zabo bakagurira ujya munyagihugu ujya munyagihugu mutoyi asanzwe ahaba batiriwe bavuga ngo turiko turapima dutwara hanze no hirya biza mu mifuko y'abantu bamwe bamwe umunyagihugu muto muto nawe ariko aragwa hasi Ni- nimba numva neza rukungu nimba nkumva neza hari n'ikibazo cyo kutamenya koko umutungo w'igihugu cyanyu kuko nk'i- nk'iyo uvuze ngo wakuze wumva bavuga ko hari nikel wakuze wumva bavuga ko hari nikel ariko utazi n'uko isa ibyo bishobora kuba bigaragaza yuko abarundi mutazi ubukungu igihugu cyanyu gifite ndibeshya ntabwo ntabwo duso- ntabwo wibeshye kuko Eh, twebwe ntabwo dushobora kubumenya mm, igituma tutabumenya mm.
nku- tu- umuntu mutoyi yego nta- ntasho- nta- umuntu mutoyi ntabwo ashoboye kumenya ibintu biriko bibera mu gihugu kuko naho woshobora kubimenya wowe uri mutoyi umwe ari hejuru nawe yamagufukamye ko Eh, eh urakoze cyane Nka- nka- yego oya Eh.
nata- n- n- ngomba kubaza uwo mutumire mwatumiye yego none ko twama twama twaba twumvise bagiye kwiga aba- a- abarundi baza kwiga hanze aha kubera iki bobo ubwo buhinga bugirwa n'abo hanze bo batobwiga ngo baze kubugirira mu burundi aho aho kuza kwiga bakagera mu mahanga bakaca bagumayo arakumva reka kwisubiriza erega si igihugu kizo si igihugu kizo kwiteza imbere n'aba- n'abagihu- n'abanyagihugu nyine bakibaho ki- bazogiteza imbere rukungu urakoze cyane reka gusubize rero ego na- ego namwe murakoze